Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is already high. Let's save Nigeria so Nigeria won't. Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's save a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. running the country down. We all want to be millionaires and to live in the familiar minds. Let's start right now to repeat ourselves as to make the country smile. Let's save night people, I salute and I welcome on this beautiful morning to Inform Me Radio, the number one online radio station. And um, now, na country sister I am in the talk, but not day alone. My brother day here with me this um, beautiful morning. Yes, and um, this now our program State of the Nation. It's a program where we take a look into waiting they happen for our country, Nigeria. We know right now where we they say a lot of um, a lot of things they happen, especially because now election year things they happen left, right, center, up and down, uh, even in the sky itself, in the atmosphere, uh, the earth beneath the earth even the sea oga adeomo you know say things dey happen for the sea ah, beneath the sea. they are even visiting. na <laughs> there the real happiness be, because some people are desperado and uh, they can do anything in fact this na one thing wey we dey always talk say love is more than enough anybody wey dey seek power e dey seek am for a negative purpose never a positive one so anybody wey dey talk say it is my turn it is a must i must i must or somebody don dey pursue one agenda for more than twenty years beware of that person because na green snake under green grass na the person be actually by the time he shed him him skin the for the skin wey cover am una come know say na black snake na the person black and green snake which one uh, dangerous pass. green is actually Uh, pretending. I mean, it's not too much a harmless. Uh, I mean, not a harmful snake. Which one? But the green. black, uh, but mm. the hmm. black one that pretends to be green when it don't share his skin, it go come turn real black. Hey, that kind one go swallow person. It's the most eh? dangerous. Then when it go come, when, they, when you don't feed them, feed them, feed them, as you don't. worse when it actually turn brown snake. Ewo. Yes, it looks like the earth Mm. and you will not know you are matching it. You go blend with the grand. Very dangerous. Very dangerous. The venom, uh, it take time, uh, uh, sometimes almost impossible to fit take handle them. Okay, so uh, make we beware. That one they go on for one side. Um, insecurity jabarata for everywhere. <laughs> Hey, but Uncle Shege. You say this station, we never talk about the first letter we write now he don write another letter again e be like say i bin dey wait make he write the second letter before we talk about the first <laughs> letter so it go be first and second <laughs> first and second letter <laughs> you know say towards this election matter i don dey talk am since i dey talk say this one wey we dey talk we dey talk what of the external force yeah the external people their hand when we know say the the from the confession of the economic hitman by john hopkins he don already let us know because he was in the system say na wetin world government dey do be that say dem go always put a stooge wey go do their work i come dey say okay now wey the indigenous nigerians dey cry for indigenous government wey go care for the north the south the east and the west go put everybody on board what about the external force i thank god say uncle shege don take the boldness i like the guy sha despite the fact say some people still dey look am say him na part of him dey part of the people wey create the problem but if you come choose to now say uh, im wan correct the wrongs then we need to clap for am because e be like say im don know say where im dey go dey nearer than <laughs> where im from dey come so he wan do the needful but to the indigenous nigerians a lot dey happen whether una choose to be blind and deaf or not a lot dey happen and the almighty god fit choose to use the enemy of the indigenous people of nigeria to help us out if you see the person as enemy me i no get enemy i know say the only uh, enemy wey we get na adeve mm-hmm. can choose to so but when you are spiritually alert when you uh, you dey stick the truth and the truth dey come to you then you go understand wetin dey play out blessing na so i go talk am reach this morning so that my brother go greet una let us all be wise and be at alert insecurity matter ncdc don write letter to some governors not be only uncle shege dey write letters don write uh, letter warning of a particular group wey e be say even saudi arabia don talk say the group na terrorist group and then the present nigerian government go come allow the people make dem come into nigeria not just come into nigeria say make dem go mosque wetin dem dey go do for mosque they dey visit from one mosque to the next to another checking their people okay and putting things in place we go we go read the letter maybe we go just highlight mm-hmm. some things for the mm-hmm. letter so that the indigenous people whether una dey the north the south the east and the west all wey dem dey do since na the same market all of us dey go wetin affect my brother for the north affect my brother for the south the uh, west east and south it's time for us to be united yes we be dot dot but it's time for us to stand connect our dots to become a web and that web go fit tame the lion even elephant sef that web go fit destroy the lion wey talk say im no go let other animals get peace so i go talk am reach my brother over to you. Now, good morning, all my people. Like this, salute everybody when they there, they listen to us today. My name is Adio Mwakao, and I greet everybody, every father, every mother, every sister, and brother when taking time out. Say, you want to take listen to this program today. Uh, we know, say, the year don't use a very special engine take off. Almost 14 days, don't the waka come out for the year 2023. I shocked this and, morning. And uh, in the next few two weeks and and one maybe one day you go see I'm say or oh, so the day don't the, the month don't expire. So by implication, Happy New Year where you to shout that day, don't they one month old already? And by application, gradual minusing go reduce and back to just few days for the year to run out. So procrastination not really they good. Uh, since last year, uh, INEC Art, INEC this, INEC that, registration, collect your PVC, all those matter. Now, less than 40 days for the election to actually hold. 25th of next month now, election go come. Those of us when we collect PVC, you go discover say we go that day street they play ball, or we go day house they watch film, or some people go just look say make they just day there they for their visitors to take dey handle each other but uh, somebody don't even dey talk say do no give my pvc i go buy fuel They dey watch film that day <laughs> and just imagine how the thing be which means they don't succeed for your body to make sure you no really change the situation of the country and therefore to those inec staffs when they always ask for money you they inside this country they see the evil when they go on right now and you they push for uh, how you go constantly They make things go bad you are worsen the situation They ask yourself whether na me wan repair nigeria it is left for you to take a decision today another thing i want quickly uh, put mouth be the difference between political power and traditional power political power na power obtained from the people and therefore must be controlled by the people while traditional power na power given by god it is a birthright and is to be enforced by the people I'll come back to the people again. Politicians, we already know they are never a friend of you, but just using you to reach their, their uh, achieve their aim, and make sure they constantly live to connive everything when belongs to you. The question I want to ask you this morning: ten thousand naira to vote for me, for instance. And the offer Yes, some people even they cause at yesterday, some people they collect PVC, they will take your account number down. One political party, maybe by by our next program on Saturday like this, I go we go name the political party, but we won't be sure of them first before we name them and the police unit when therefore they operate right now. You see, they go help you secure your permanent voters card and take your name and whatever. Say if you vote for us, on that day we would do a transfer into this account because dem fee say who carry money come poly unit dem dey expect say e possible say people fit beat am or nigerians fit collect the money they no vote or they go arrest them. when we even know the very poly unit when the man dey come say e wan come do arrest the political party wey send am message come there say make e come do arrest its not actually to arrest e members not by this wait i want to ask you 10000 you don't ever sit down make you try and do a calculation of how many days you have in a year multiplied by four years 350 365 days in a year when you move it multiply by the four years you will get 1460 and if leap year day inside it will be 1461 days when you divide them by 10000 or divide the 10,000 by 1,461 days, you go actually know the exact amount when you tell the politician, say you what. You know, every day when they try ask us, say, if as a politician, you tell and say you only what uh, you only what six naira and 85 kobo for collecting 10,000 to vote. You don't ask yourself, you and your house, how much you take they feed on daily basis? When make you sit down and tell a politician that you only worth 6 naira, 85 kobo? You don't ask yourself, waiting, waiting you, I mean, how you present the future of your children and you go say democracy you go allow somebody even mention that word in your presence and you go you even dey clap to say it's true it's a democratically elected government if you no know make i tell you now the man wey buy your vote be like person wey dey inside inside out i mean e dey gate for outside and your compound e enter there use stick take collect wetin you put for your own compound from your gate carry am comot and at the end wetin you do you don't lose something to a thief Don't forget if i as a servant question when i want make we think of again this morning how i wan tell you say i wan come serve you man na you dey do interview for me say i wan i dey seek employment i con give you money say make you take employ me that employment wey you dey give me wetin be the possibility say me when i wan become your cleaner in the office for instance o oh, i come dey begin dey seek this job o oh. then i come package envelope give you say employ me as a cleaner in your office how wetin make me make you dey sure say if you don employ me finish things no go dey lost for my office your office hmm because i don already carry money con take buy the job so including your laptop o oh, sometimes dem go find theirself reach dem go find theirself for <laughs> eh, trash can and they go pass gate go outside where people wey dey carry those uh, uh, the thing they call carry dem it imply say things go dey lost of ten because i already made payment mm. servants for office no suppose dey offer money to who wan give am job The people are the one giving politicians work they were not supposed to pay for the work we call them to come and do for us our people go hear so i wan beg dem go listen dem go understand i wan beg the indigenous people this morning that thing you are collecting you are simply saying you say you want to serve me pay me for me to give you the job and anything wey could happen in the course of doing the job it is your making and if you like the situation of nigeria repeat your mistakes mm. but hmm. if you hate wetin dey go on right now correct the wrongs by doing the needful without collecting money when be like saying a sacrifice already be for your hands. Once again, my name is Adio Moakao and I salute everybody. In case you go join us on this program, you fit send your message to 090 55 488 311. Again, 090 455 488 311. We greet everybody when take time to listen to us today. Now we're done. all right Now they listen to informe radio this morning and the program na state of the nation oga adeomo sharp sharp eh, uncle obj first and second letter no this one no be first and second letter actually no okay new letters eh, new uh, yes. the last two letters gradually the man don become mr letter. you know say na write book. yes <laughs> yes after since when he go school since when he go school finish now the man dey write letter well well. so the the letter wey he write unto election matter and the one wey just release now wey write to uk wey take dey warn them. say make dem no interfere in the affairs of uh, nigeria again especially with this coming election say because uk dey dey always always interfere dey put stooge i mean use that word wey dem go fit use wey dem go fit blackmail use cajole use uh, in fact any negative word blackmail okay i don use blackmail then if if the person no gree do their bidding according to john hopkins say they go delete am like say um, we go lis ten to one of uh, john hopkins confessions of uh, an economic hitman today so that those wey dey lis ten go actually understand wetin That they always do for countries we dey sing am well well for dis station and i thank god say uncle shege baba shege eh once a once uh, an army officer oh, always an army officer say im don see am and he don write uk to warn dem When he say e for the letter e talk say if dem no remove ad, make make say dem no rig di election say im go expose some things about britain about uk no be only uk we know say uk and america and all di oda countries wey sit down scatter di whole world because na scatter na im dey scatter am for their own selfish reason mm-hmm. say all join together Uh, so you know say if you open one can of worms a e, e, more cans go, go dey opened to the indigenous nigerians we are intelligent we no dey daft intelligence sef education na here the thing for start but as we don allow them, make they brainwash okay as una allow them because dem no brainwash me as <laughs> una allow them to brainwash una we so allow them so tey our people no get value for our traditional stools anymore the politicians dey misbehave anyhow dey insult dey cause issues dey dey give money to even uh, uh, some traditional council members to cause chaos in their midst hmm. so that we no go dey united to fight them so that our eyes no go dey open for us to know say na we the people in partnership with the traditional rulers say na we get the land and everything wey dey inside government na scam i talk am anytime any day without the government we will survive without us government can survive government cannot survive 2023 na e go e go be very interesting year because if um, we the people not just um, in nigeria now worldwide with the kind plans wey dey put in place wey we don see glimpses of them years ago and those of us wey choose to prepare prepare for am say if we choose as human beings wey blood dey flow for our our body say we look away from color, race class religion but we stand as humans race wey god create say all their plans go scatter we don dey see am say the thing dey unfold e dey scatter but yet some still dey sleep e don reach the time wey we go unlearn everything wey we don learn before and relearn and the learning wey we, we need to do we need to start from our root our ancestral roots now we need to start from if you not get affiliation a bond a love for where you from come you rubbish am na you go be the na in fact na you go come be, become the laughing stock of even, the people wey dey use you they go use you finish dump you and by the time you say you wan raise your head patapata they go delete you na so i go talk am with so oga de omo make we try um, talk about uncle shege later i get some insight e get some things wey dey enter my mm. my head say if this man expose some kind things like that maybe uh, the jackparism go reverse. yeah a, a lot. jackparism go refer, reverse not be africans go dey jackpa go that side again say all <laughs> the people wey dey dat side dem go japa back to their countries you know wetin dat one mean you know wetin e mean <laughs> eh, eh, their yash go open seriously their economy go dey grounded um, uh, first make i make i really um, thank you as you take bring the matter up and secondly uh, my first approach to the issue is yes this period uh, Oga OBJ they write a lot this period because they say uh, man when they know they tie they know uh, old man know they sit down for house they go tie goat for stick what would they call for a uh, pen say make it e burn for there for goat when you tie you say make it e they burn like that you don't kill for him. where they tie and put you don't kill him. so now be the stage where the matter day Nigeria they go through a lot, and instead they see things beyond. Sometimes a lot of us, when they in the office, they the, the helm of affair at different level, and uh, as a military head of state, you don't stay to lead to rule Nigeria, and then as a civilian, you don't stay to lead. Please take note of the two statements when mm-hmm. I use. Uh, one, a rule. Second one, a lead. But um, right now we they see in they see the, line, the line the, the, line of leadership say it don't turn rulership and at the same time it don't turn tyrannic and people just take us they get, get grab powers in favor and against the people in favor of those when send the message if you look if you read critically about this last letter to the uk government and this the seat of power he, he describe you know you go see vexation for inside and attempt when they don first make against am before so mm. you go see am mm. say e e take am as a personal quarrel as an indigenous nigeria against those when dey always fight indigenous people and that he made mention completely the fulani matter in the letter that the the the uk government constantly and when me and you know say uk uh, only being used germany and switzerland na dem dey oversee the oga patapata of all this decision and then the us the, the manufacturing aspect of all tools to take do a destabilization project now make we come close to the letter you'll find out say yes people they criticize the letter right now because i they see them as uh, not be everybody go first see the good done by a man but sometime later they fit there among people when go fit be among the first set of people when go shout to say we are sorry mm. you remember there was a um, make i quickly use wiki as an example when one one um, opposition member in, in in the course of wiki the commission road when passing place e come stage say in wan apologize and the guy started shedding tears But one thing I try to notice in the shedding of tears, he no clean glass when he wear. He clean the eyeball directly. You know, some people they share tears, they clean the whisk cream when they their face, which implies say the tears no actually flow. But this man clean the eye directly instead of the whisk cream when he put for face. So what what I'm trying to say is that sometimes people when first criticize you, sometime later, it is not by responding. It is by you doing the right thing and you make them shed tears for doing the wrong. for standing on the wrong path. And uh, uh so I they see Obasanjo on that angle. Say, og- uh, uh, <laughs> Oga Obasanjo, they, <laughs> you know, say for here we they like to bring out things. Yeah. <laughs> Even as we don't read, say they say he writes uh-huh. that letter. You know, say school of thought still dey right now. Say he not write letter to UK. Uh, eh, yes, it's possible. for security reasons, he no write letter. But for security reasons, he wrote letter. For security reasons, he no write letter. Somebody just drafted in his name. Let's agree. <laughs> but I see it as the indigenous people trying to caution caution UK say we know waiting on our be all this why. So make we even delete the name OBJ from the project. Now, if that letter <laughs> we, we associate them to the indigenous people writing, in the face of someone you go you, you go know say people are getting to know better and he used one particular language in the in the letter they say he used one particular language say if i talk una hand go to stain and then it will be the end of the pro the nigeria when una constantly they suck when una face hold put and then they use these people they control but make we look at it one it means that all dis white people dey inside this country wey know say most of the president wey we dey get not be we dey choose them. We don agree with our previous programme tey tey ago wey we talk say most of us dey clap on the street on daily basis dey follow people wey we no know where their selection come from two it mean say we constantly dey cost we dey run around wear face cap and stay in the sun for people wey no actually know you to work for you but dey work for who send who send them the message but the language i am here for you na im dey take dey make you go do the thumb printing to manipulate figures but the pain when me dey get sometimes be say the same body wey dem dey use take do this manipulation to finalize the project in favor of they are stood you go discover saying they are always inside here you see just a few days ago printers association of nigeria wan sue inec and they wan equally sue cbn one they wan sue inec say una go dey make nigerians dey vote with papers wey una no gree use una no gree print from nigeria Has America, Germany, UK, and any other country ever printed ballot papers in Nigeria? Hmm? Nigerians they go outside, go do printing of things and bring them here for Nigerians to be using. And yet you say you they encourage local production with your government. To start with, ballot papers can be printed here. Let's be sincere which implies that somebody don already yes the project don dey and even the inec chairman sef dem don hold meeting with am severally because you gave the contract to someone when you send the message and you were trying to monitor to know the delivering process and all of those stuff and how e go come so i i wan say uh, oga wen talk this matter or those wen dey talk this issue no deeper than just the ordinary man on the street wen the campaign dey for that na one and then secondly for people, wen dey look am say ah, ah why him wen e don first dirty wetin make am wen e dey write dis kind letter yes o oh, sometime a very terrible drunkard can speak what can save your life <laughs> and in most of the time if you really listen in every nonsense there is a sense involved because if sense no dey inside none for no come na when you add none to sense na it be nonsense so even so the, pull even out the, the, the the allegation of uh, this letter now the sense there is sense in the yes even yes <laughs> the eh, nonsense. even yes so if you if you look at the matter very critically a lot of issues don't they exposed one on an ethnic ethnic leadership when even make the present governor of kaduna state dey talk say the leadership Onaso Rock can never move to the south, present as we speak. But people they think the guy is they don't know what in they talk. I mean, what in they try look at it. How you go say the man will make you to be who you be? You won't work against them. You cannot separate Erufai from Atiku. Whether you like it or not, forget about the political party. They are not different. Now, now I am Nioga. When Atiku was vice president, El-Rufai was in Abuja demolishing houses. Una no ask how did he come into that government? And so even Tinubu that is running up and down, carrying him to Chatham House to help him answer questions, mm. he don't even know who they carry up and down because the guy is not for him. Mm. That is one. Two, go back again to check. There are some things inside that letter. You go see say, I see they talk um, ethnic leadership of the program project nigeria dey some people hand and dem no wan lose am and the the letter address the issue who constantly dey mastermind that matter that will refer us back to wetin di amalgamation document dey talk about mm. so but how many how many of our people wey dey listen now know wetin that document contain eh, emma you see you know e get the stage when every human being they reach e go help us You e get people where you they meet they go help they go influence your life to go and see things that you never thought were in existence that is why you remember one day we dey talk i say now where man no rich, they behave rich. no human being behavior, they they above wetin e no rich. and so a lot of people no really you don dey think say the word amalgamation say now just normal language They don't know say there is a valid document went back that word amalgamation into the existence of Nigeria, and that if we really go through it, a particular section of the country they favoured in the project, and that thing still today. Even the division when the country was encouraged by the same people, mm. and the leadership was encouraged by the same people, and they see them as their birthright. Unfortunately, why they no fit why that word birthright no fit dey associated with amalgamation was that the people were already born before it became before the thing was taking place i mean took place and therefore e no fit be birthright Mm. so you can only say so it was a right birthright to those eh, who who wan talk am now na those wey come after. yes after the amalgamation after, after the amalgamation but they have forgotten it is a britain right it is a britain delivered right not not, not birth right and therefore it was an armed robber stealing of right from one section to a group of people when you choose to give it to because now them go constantly they do your will and so to the indigenous nigeria what is the importance of this letter one i not see am as a letter when we suppose look with skin gloves oh uh, it doesn't matter i don't start again mm. one paper but the aides don't talk now say you know you know write that kind letter yes if they say no write letter we agree but make but we make majorly we that letter the content of the letter, the letter how important is it, is it to the indigenous nigerians and this project yes na there i really dey go and the nigerian project one that letter whoever that fashion it when e come name am number one the letter don fit expose one particular thing that nigerians dey under the control of one country or some countries of the west yes then two It mean say all this why when una dey shout when the indigenous people dey shout the country is not well di country is not well we don understand what is wrong with our people is to show say somebody was actually an employee of the west against the people three dat letter equally expose say di present division in di country is actually being encouraged by some some person somewhere and then lastly e show say secrets dey when the indigenous people need to look for because if you check the last part of the letter e say if una no comot hand from this matter so that nigerians can choose their own indigenous president when e go fit dey work when e go fit work for them, una don first try this time una no e no work una try this period e no work and this time around make una remove am remove una hands otherwise i go talk wetin go stay una stay una forever and then e go end nigeria as a country which means something dey when britain do when if the man wey know talk eh, oga abeg no dey buy water drink for street o oh, in case eh, because you know when we don talk like this, e get the stage when some things dey reach you go discover say <laughs> even a woman wey dey sell pure water fit become cia agent <laughs> eh, i no dey work o oh. now wetin make me dey talk from here e good make we understand one thing say there is a secret when suppose fit make this all these wrongs come to an end you know somebody will say if america press button that place will disappear it implies that there is a secret in nigeria the moment the button is pressed to be exposed the entire consciousness of the people go dey so waking that the people when they ride this country right now go disappear that is the implication look at the the button of endsars pressed at a point when they, they never thought it would come how did it happen it was even a little more test of an of the anger of indigenous people. and where how far the thing go the same thing it is that there are secrets that are even worse than answers that when the button is pressed the man say the letter say i mean the letter according to the letter say it will end in nigeria as a country and then everybody go waka go im own jejeje become a country of itself which means i no even need to let government consign the document neither britain go even fit tell embassy say they go even vanish the embassy before day break so in a nutshell the importance of this letter is that it, it it gives a grant to the people to say let's search what is actually if there's a letter like that yes if letter day like that uh, <laughs> but even if there is no letter like that for instance the one where you see read for anywhere where you foresee it shows you that you should now have urge to seek the truth when i say urge i know socks and maybe they rape my people now they listen to <laughs> now they listen to us on inform radio this morning and this now a uh, program state of the nation okay uh, uncle shege write letter or e no write letter to britain to uk na we dey discuss this morning okay if e write letter wetin be the thing wey im tok say im go expose wey go fit scatter them. for me i get one school of thought say even if uncle shege no write letter the indigenous nigerians suppose fit understand wetin dey happen. because everything dey hidden in plain, in plain sight. sight as i dey always talk remember the uh, the elders the late elder statesman yeah, alhaji metamasule wetin he talk say some a professor tell am in 1967 <laughs> which was even the period when the war go take start for nigeria <laughs> say in 1967 person tell am say na dem no go ever allow make nigeria get smooth 20 years because of say we get the natural resources we get the human resources and then we get the intelligence, intelligence to take do anything say if they allow us we go become another japan if not much more so we kind of wonder say okay so why throughout this democracy throughout when democracy start. till today. till today. e never fit work. e never fit work why. then you go come know say hand the external hand dey in as much as say the internal one the people wey don dey offices. wey dey take dey fuel am. Uh -huh, say dem dey enjoy the the goody goodies wey dey inside and then the power dey intoxicate them because of that wetin the external talk dey come to pass but now the indigenous nigerians both those ones wey dey for the north the south the east and the west don get am reach in fact we dey drown some people some people don even die inside in the midst of the chaos yes no a lot so we don we don get am reach uh, the point of no return and now we dey we dey we dey aim and prepare for a positive unity of the indigenous people of nigeria those wey dey for the north the south the east and the west to create the kind society wey we need no be want e dey obvious say external forces dey even if uncle shege no write letter no write letter <laughs> but if una go back to the creation of the country nigeria the amalgamation of nigeria the independence the document of the country nigeria una go understand wetin dey happen but for how long how long we go allow this kind atrocities make e continue if we no get am right now to vote out the old politicians wey we know say dem no get the interest of the indigenous nigerians both those ones wey dey for the north the south the east and the west at heart say na their own selfish pockets after they don thief thief thief thief dem still wan steal more be like say na the final final one as dem wan kukuma sell mm. give the document mm. to the highest bidder na we dey now if we choose not to stand our ground this time uncle shekhar don write enough letters o oh. even if today He go meeting He go meet yes <laughs> he no write again He go meeting creator the things wey he don speak the things wey he don write He don make amend o if una like make una still dey hold hold am uh, to the past. He don e don dey he don e don dey write He don dey write. e hand He go remove e hand even if if he if he choose to keep quiet now sef nothing go enjoy the rest of him life dey go but you nko like me now me i know say i go enjoy the rest of my life dey go <laughs> you wey dey lis ten nko what happens to you what happens to your children what happens to your children's children okadeomo sorry say i take your time no ma no be time um, e, e good make you stay share am there were two things wey you raised the issue of insecurity Um, despite the later matter insecurity still come in and um it, it they among the present day excuse of either to postpone election or to make it continue to work and uh, me and you they know plainly say insecurity na man-made project mm-hmm. uh, and people they enjoy them because if insecurity no day nothing to justify the huge allocation of money when you they call security votes at every level, um, heavy budget on security for gadgets that will never arrive until, and even if he arrive, they will still find their hands into the hands of the same people when you say you won't fight, which indirectly means say people they deliberately they use the state resources to finance and empower wrong people to become a threat to the people they ought to be using those things to protect, and uh, uh, now only this regime because i no wan call am tenor because na somebody talk say na a wife of the people talk say of the president eh, eh, of the present president na regime na regime eh, so we had to quote her to say the present regime when e talk which implies say we were in a military uh, dictatorship angle in the in the in the democratic wear when it has to do with wearing of agbada but actually it's actually a military mind in agbada under an Agbada uh, rulership. Now, when you look at the matter, you you can understand. Say, if the agency under the same government implicates the government by saying, uh, you remember whether not a custom officer when he talks say eh, he went to a state in the north where the present their present controller come talk say the arms when the federal government by find their hands into the yes. into the hands of the bandits. You remember? Yes. Sometime mm. middle or late last year till today nobody fit talk say na lie two nobody fit deny am three nobody till today talk go there say the man you lied against us because there was an information plainly where they were eh, soldiers went carry 380 million naira with sophisticated weapons no forget in between zafara and uh, this thing when they hijacked them when they i mean they kill they, them they ambush Collect them the money, took all of them take the yes, weapons the weapons until today that vehicle the weapons when they take and the 380 million the federal government never said anything about it today neither would they say we recover the money back and that thing just vanished from so indirectly it was like i ah, dey send a message but i don already tell who go collect am for road you understand mm. and na so the matter just take end so it mean say we dey use state resources dey finance the people wey dey inside forest and at the same time adding money to it we buy equipment go give them to fight the indigenous people we added money for bullets and groundnut in case but but make we look at it insecurity when we get now somebody wake up in the morning and he go dey talk on paper say i think i have kept my promise on on, on insecurity <laughs> and your party still have the the uh, the uh, should I use the word God? Will I not be too rude? Okay, should I say the effortry? Is it not too harsh <laughs> to still campaign that I am going to provide this security? And you can imagine a candidate wake up this same part providing security. They said. they said the, for our economy to be good, you have to provide uh, security. Can you imagine? that one na the same political party of the same person when dey podium that time dey campaign say security go be a thing of the past now e say for nigeria economy to be okay you first have to solve insecurity uh, is the man not shooting himself on the leg. oga adeoma before you go further no vex unto the letter wey nigerian security and civil defence corps. okay oh right uh, uh, make we fit add that eh? one join am right now. The, unto the letter wey dey write say the presence of indian uh, tabli tab tabli jumiat abi uh, eh, jamaat group say they dey for nigeria say they arrive nigeria for january 4th yeah. they arrive nigeria and then uh, say they schedule visits to muslim brothers and sisters in various mosques and residences in different parts of the country that dey push security to us now say they go visit abuja fct niger edo kaduna kano edo edo jigawa bauchi adamawa and taraba states. accordingly the commandant general has directed that you beef up beef, beef up security and surveillance around the visiting members in line with NSCDC Amendment Act 2007 Section 3G and report the activities of both the visitors and local members appropriately. I just make you add am join yeah, it, join, I, I, I join really... this one now. They say uh, they say make we make we do their work for them are uh, we uh, saying that this present government is not aware of this group the same group where saudi arabia is? they get some history sha because the group come from uh, india they get some history concerning them but nscdc now dey write. Yeah, no, I, I, uh, say make we be the their watchdog. no ma Um, okay. I never, I no one accuse them. The letter, I remember when you when you tell me just now, and I go through briefly. NSCDC they write them to their offices. You know, NSCDC has several departments. They have the uh, pipeline uh, monitoring team, they have the surveillance team, they have the intelligence team at every state level and that letter was actually uh, detailed to the ones when they, they are the intelligence Department of NNCDC, Nigeria Security and Civil Defense Corps. Mm. Uh-huh. Now, and what, investigations. Yeah. yeah. So, what thing they do now to quickly notify them? Say, you know, recently, uh, to a great extent, NNCDC seems to be for the people. Somehow, they reveal some things, activities of some groups faster than the DSS recently. Remember, I say this now the very okay this not the first one for the year but i think the fourth letter between last year and now on security issues mm. so nscdc not they do a more detailed investigative job than the dss when suppose they help the people and the nia nigeria intelligence agency so wetin i What wetin make me quickly they come from this angle be say it good make we understand say the nscdc to a great extent don dey help to reveal things now na to let us know say a terror group from india dey visit dia members in nigeria at such a time as this at such a time as this during election to help empower somebody that is one the federal government wetin be the hand of the federal government for this matter now now first of all the interior minister yeah we go so waka comot interior minister allow allow dem enter because if nobody wey dey come yes wey e no know interior and foreign uh, foreign affairs minister suppose dey um, dey connected to this issue say wetin be una this thing when they first got the message say this people go reach this country and then another thing is that e good make we understand quickly say when a group of this nature dey enter nia nigeria intelligence agency suppose understand say these groups were at different locations even dem don had been named to show say all this while people dey talk say edo dey secure it has never been secure it's just that the time for them to act never really reach now these visitors election. are coming so during election why go and make sure una help una brother two when you no let do see wetin una go do these same guys will still walk out of this country silently without anybody knowing. I mean, without them knowing. But NCDC don't blow them. And it's very likely, say, a higher authority will come and ask them, who asked you to disclose it? But to the indigenous people of Nigeria, what is the advantage of this letter to us? Is to help you now to become more watchful. The same watchfulness What we they talk about since yes. every every stranger. Yes. will come around you be very very. Now but people you know there are I, am sorry say i won't name these classes of human beings it, it gets on people when you go like maybe they call the serikis in some locations mm. when all these mm. guys they constantly they pay special visits to and in some states you they discover say these people get they get them they must receive special visitors every eye should be on them and if possible my brother if na your village dey dey use your hand gbab dem if you gbab dem they should explain to you wetin dey carry what is it meant for and wetin dey come dey come do as they say they come from india so definitely they no go get our colour anyway eh, eh, they no get our ah, colour eh, so di states wey go dey at our last right now The indigenous people of nigeria fct niger state kano state jigawa state taraba state bauchi state adamawa state edo state and kaduna state adamawa adamawa na place for atiku uh, huh. the indigenous people of nigeria wey dey all these places be watchful even as this uh, warning don come they say he reveals to redeem yes before we well, enter my, my people i wan just beg all of us security this time around it's no longer the issue of saying a security agency Now our job right now why because the work when them they do is no longer for you Now for me and you to secure ourselves so we should watch who they enter our state Waiting, they can't do and waiting they leave behind and if it is your if you there you get opportunity to hear the message quickly voice it out to those when go fit talk about so that we we fit use our hand go look for those when go be insecurity to us so that we feel remove them make our place they secure edo cannot be used to create i mean um, anybody no fit create problem can can leave us for inside the state where we only we they take care of ourselves when the government no dey around when the kidnapping uh-huh. take place A eh, kidnapping take place just a few days ago, and okay. a police officer died in the process, and a whole lot of other things still they happen now. And these same people they come visit people during this same period. No forget, Edo na be the only state where, where train kidnapping don't happen in the south, and e there among the states when these same guys wan visit put them together you go understand say they the same train oh, station train station kidnapping -huh. e good make we understand say there is a project running wey me and you never know so make we open our eye well well my brother welcome and thank you as we take show your face even though you no voice no dey inside <laughs> na bye bye abi adeomo akawo adesalotun na this one. Uh, make all of us dey very watchful whether uncle shege write letter he no write letter but we know the con ten t of uh, uh, wetin in wetin dey attributed to am say there is no smoke without fire so therefore make all of us dey watchful security matter na our hand e dey the government don kukuma remove hand we dey on our own so therefore we go finish this work nobody go come take wetin belong to us eh, till next um, next time wey we go come dis na informe radio but more na never comot because the next program paper check check program investigative table dey come now now and some very very interesting newspaper headlines dey my name na olayemi i salute you.